Box Radio. This is big. Yes. More. Cool. More. More music. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live Niger Rendezvous be on Top Ghana Talks Radio. My people, my people, how good take the go? I don't carry matter come again today. Make with the open floor as we take the duam every Wednesdays and Saturday on Top Ghana Talks Radio. Which matter I carry come again today? The matter we did my front, the matter where they see, matter full grand, we still the set one. Now the matter we still the solve but the matter no wan gree solve who go help us like this, like this? una see wetin government dey do our citizen wey dey for sudan where war take dey happen we say government oya make una go do una work They say no wahala. They need money. How much you need? 1.2 million US dollars. Then carry money give them. Money enter bush. Where money dey? For the same Nigeria, where monkey dey swallow money. Shey una don't forget. That year, where then tell us say monkey swallow 36 million e no too tey we con dey hear say snake don swallow money na im come make wizkid and slim case dem sing that song gucci snake which kind snake you wan tell me say dey swallow money if no be gucci snake. e no too tey we come dey hear say termite swallow money termite wey dey for abuja if you come enter abuja when you come enter animal kingdom you go realize say the animals wey dey for nigeria na dem reach pass for animal kingdom. My name be Cousin Legendary, and I'm be your host on Top Ninja Rendezvous. As per where Ninja don't reach, where Ninja don't reach, and where Ninja they go, one person can't they talk. Omo Yele show Showore e con dey comment e dey talk im own make we hear wetin talk i dey come. Uh, elections are over, or the selections are over now, and uh, they have selected another <laughs> another president uh, for Nigeria. This is a part of the reason why we get prosecuted and persecuted all the time by the political class. because we don't agree with their method of doing things that do not work for the Nigerian citizenry. So, and this uh, very terrible regime uh, held by Buhari uh, will be living, according to him. And he was apologizing last week for the crimes he committed against Nigerian people. My response is that uh, his crimes are beyond apology. He must pay for them. And this is what I've always said since I came back to Nigeria. Uh, I've been detained uh, permanently here for the last four years. That all this will come to pass. And we will be in an era where we can boast and brag and uh, tomb our that we did our best uh, within the circumstances that uh, we found ourselves to ensure that this country continues to enjoy and revolution um, is coming. You know, they, they will not expect it when it will hit. Uh, that's what I've always predicted it. and some of it are happening, but we are not yet out. So, you know, uh, we are just moving from uh, fry pan now to the bottom of uh, another face of it. another face of it, to the bottom of another fire. You know, and uh, this one might actually be real hellfire, such that in the next uh, four years, people, people might be saying that Buhari was a better <laughs> human being. Can you imagine that? So, and uh, to those of our friends in law enforcement, you have seen now how puerile your activity. You know? So, those of you who have been used constantly to harass, insult, and assault fundamental freedoms of others, some of you are not taking your salaries. Some of you are no longer safe in this country, and some of you are going to retire without benefits. You know that. It's just it's just a matter of time. All of you will regret what you did against uh, people like us who are unjustly persecuted. But it's our country, and uh, we have nowhere else to go. I don't have a Guinean passport. I don't have. Uh, a passport for Sudan or any of this, uh, or Niger, where Buhari said he will run away to. I only have a Nigerian passport, and it's been it's been detained here at the Federal High Court. So, guys, uh, thank you once again uh, for following us and uh, for supporting. Um, we will be liberated no matter how long. As per where Niger they go. some people been dey wonder say where nigeria dey go as we dey like this like this dem dey carry us dey go where we no know buhari don beg nigerians e say make una no vex e say make una forgive am e come dey warn nigerians e say once e don comot for chair once e comot for office wey e don go im village wey be daura wey dey for katsina state e say once e don go may nobody disturb am e say anybody wey disturb am e go run comot for nigeria go dey stay for niger republic wetin we no go see after wey you don spoil naija finish you wan come run comot una remember dat year wey buhari dey build train from nigeria to niger republic wen dem ask am plenty states dey for nigeria wey no get train wetin come happen wey be say you dey build train from nigeria to niger republic e say im cousin dey that side e get plenty cousins wey dey for niger republic na because of im cousin e dey build train from nigeria to niger republic. make open floor di first matter with my front today dem say the witches and wizard with the for nigeria dem don endorse tinubu if you know, sabi who be tinubu na the current president-elect After wey be say inec scam nigerians dem come give us tinubu dem say na im win although the matter still dey for court plenty people dey contest am dem say how far how tinubu take win tinubu wey lose for lagos dem say na im be godfather of lagos He lose for lagos e still go for abuja e still go lose for there but dem say na tinubu win. as di matter take dey go witches and wizards dem say di association of witches and wizards wey dey for nigeria dem don endorse tinubu dem say make una leave am make una leave baba dem say na im win. They can't say ahead of the inauguration where go happen. On top May 29, they say they don't they ready to make sure say nothing do Tinubu on top that day. Then say as per wetin dem go do, Then go donate 300 witches. Uh-uh. Waiting we no go see. Nigeria na jungle everybody just dey do falafala some people dey do falafolo but the matter be say nobody normal for nigeria the people wey normal for nigeria dem no pass five. The spokesperson of these witches and wizards, Okwe Oboy, he say make una dey ready. Dem say 300 witches and wizards na dem go donate to make sure say everywhere dey safe for Tinubu. They say then go cleanse Abuja. then go wash them clean spiritually. See anybody wey won't attack Tinubu, shey na physically abi na spiritually, then they ready to tackle am. Wahala. Even witches and wizards, they won't collect their national cake. Wetin we no go see. Sakpa na your mate. Be like say these people, they no they see sacrifice collect. Sacrifice no they come like before. As economy hard, people no see money to take the carry sacrifice. They come provoke dey enter politics wetin we no go see for nigeria when you think say you don finally see wetin you no suppose see you come dey see another thing wey go dey shock you. according to these witches and wizards dem say dem dey unhappy dem dey unhappy as nigerians and other politicians as dem take dey treat tinubu dey say make pipo dey respect am because say dem don appoint am already and we no fit change am but dem say anybody anybody wey try rubbish anybody wey do anyhow e go see anyhow make una no forget This same apc wey tinubu dey represent the time wey be say dem dey campaign if una never forget na this same people go rent bishop after wey be say dem comot muslim muslim ticket president muslim vice president muslim People come dey protest say wetin happen shey una wan islamize nigeria dem say no be so dem come go rent bishop one of the bishop wey dem go rent e get one celebrity wey be say one of the bishop wey these people go rent one of them, na this celebrity mechanic na so di celebrity come see di guy for inside bishop robe e come shock e say ah ah but na mechanic you be when you turn bishop wetin we no go see. as matter take dey go governor baseki wey be edo state governor e don dey call on nigerians e say make una dey awake e say wetin dis pipo dey do dem fit carry una for handicap say based on as the matter take dey go as nigeria take dey go e say by june of dis year if government no dey careful dem no go fit dey pay salary again e say di only means wey dem go fit take pay salary na to print more money or make dem comot di fuel subsidy. He come dey call on nigerians He say make una dey awake wetin these people. dey talk. today dem go see dem go comot subsidy Another day dem go say dem no go comot am again He say make una wake up make una speak up He say if una no speak up the people wey go suffer am pass na the workers because salary no go dey hunger go come dey sapa go hook everybody like bow tie. another matter wey dey my front when i first see this story laugh wan kill me i say ah ah. Which kind Nigerian magic be this? Una sabi say what dey happen for Sudan. We can't get Nigerians wey dey for that side. Na so government allocate 1.2 million US dollars to take evacuate these people later later we hear say they don't go buy buses dem say na forty buses na im dem buy from inside the one point two million dem say each bus na thirty thousand us dollars na im dem take buy each bus but the matter wey dey my front according to wetin i dey see They say one of the buses when they carry these people from sudan to egypt na so the bus take catch fire. bus wey dem see dem buy brand new new chassis thirty thousand us dollars dem say na so bus take catch fire. according to the tori on top monday wey be may first as dem dey carry nigerians dey waka dey go wey dem dey carry dem dey go. They say dem carry dis pipo from al razi around 12 a.m for early morning then they carry them. They go port sudan by the time we then go reach middle of the road now so dem start to see smoke They come dey ask driver shey you the smoke because we they see dis kain smoke when they come up for that side how far driver say e no dey smoke ah ah yeah, make we park make we check na so motor catch fire. but dem see nobody die but the people wey dey inside the buses wey dey inside the bus wey catch fire na so dem come down come dey wait for another bus to go and carry them, come comot for that side Waiting, we no go see for nigeria hand Waiting, we no go see for these people hand new boss, wey una buy thirty thousand us dollars Naso boss, bus take catch fire when no be seen a fairly use una buy. pipo go do something The thing go pure once he reach africa turn the thing go come turn upside down you come dey wonder which kind brain una get. thank you Una sabi nafdac wey be national agency for food and drugs administration and control according to di new one wey dem drop dem say indomie indomie instant noodles e dey prohibited for nigeria according to wetin we dey hear Director General of NAFDAC, Professor Mojisola Adeyeye. According to wetin that one talk, e say Indomie e dey prohibited for Nigeria. According to NAFDAC, they say Indomie dey cause cancer. na because of dat one they can't declare them. although dem say no be today no be today di mata don dey on top dia table dem say tey tey tey na im dem don declare indomie as prohibited in nigeria body same indomie we don dey chop am no be today if you watch television na their advert full everywhere most of the shows wey dey air for tv you go see say na indomie dey sponsor most of them. but according to the new one dem say make una no dey chop indomie again because indomie e dey illegal for nigeria make una find another noodle chop other product dey dem say make una stop to dey chop am. but we wey be say we don dey chop am tey tey wetin go happen like dis if dem say indomie dey cause cancer that means everybody waiting for nigeria get cancer. minister of labour wey be chris ngige these people the way wey dem take dey lie the one wey dey vex me pass na when dem come on national tv come dey lie with confidence na that one dey provoke me pass if na inside your bedroom you dey wey you dey lie give us we fit say make we forgive you but when you come on top national tv come dey lie you e come turn lie muhammed according to minister of labour wey be chris ngige e say na only 942000 naira na im dem dey pay am as per salary only 942k He said na dat thing e receive Make we hear you talk at the come. What the advice am I giving me? My salary is nine hundred and forty-two thousand naira a month. Is that the total or just the That's basic? my salary with my PA. Gross total after taxation. Are you are you are you, want, are you I, counting I, I, the allowances, Honourable Minister? And give you. Are you counting the allowances that accrue to your office, like or is just allowances? The basic? Like which, which one? are you, ent- one, are you saying you're not entitled to any other allowance apart from the 900,000 naira you get? Okay, they mention it now. Why are you saying are you not entitled? You should be empirical. Well, you if tell you, Nigerians. You, you said which one. So are you are you entitled to any other allowance? Because I think it's statutory that aside the basic, you get other allowances either for transport, feeding, and all of that. Are you saying you do not get do, any of those allowances? Do, my my my feeding, my feeding, my transport, the salary of one PA, the salary of my gardener, my cook, they are all consolidated. And after taxation, after heavy taxation, they pay me 942,000. Every minister you see, that's what it is. Okay, Special that's... advisors around that amount too. That's what it is. The allowances are not uh, anything. We don't have any allowances. Except right. if you travel, you can get duty tour allowance. Finish, like every other public officer. Which is usually uh, a very juicy one as well. I don't know what you mean. It, was, it had just been reviewed the other day. <laughs> and it's reviewed to 100,000 naira a night for ministers and uh, I think uh, ministers of state 75, permanent secretaries 70 that, and down the line eh, to level one. Everybody's own was reviewed, not only our own. Okay. This one, Nalai Mohammed, raised to power two. When you go the line on top national TV, 942k every month wetin come happen wey be say una wan kill una sef to occupy dat same office on top 942k at least if una go dey lie make una dey reason am well well dey come dey lie like say the people wey be say dem dey follow talk like say those people no get sense. another matter with my front minister of information wey be mohammed according to some people, they say this guy na minister of information but the way wey be say e take dey lie e come turn minister of disinformation although im name na lai Muhammad? He come dey lie e come be like say na the name wey dem give am na the name dey worry am na why we dey tell parents if una born pikin make una dey check the name wey una go dey give dem how you go born pikin come name am lie you come dey expect make dat kind pikin make e dey talk truth e no fit talk am the one wey come vex me pass una see person wey be say name be lai muhammed una come give am minister of information my brother dem suppose checkmate the people wey dey distribute this office. after wey be say lai muhammed e go washington He go accuse Labour Party presidential candidate Peter Obi. He accuse him of treason. He say wetin Peter Obi do. He don commit treasonable offence. They come dey ask am, wetin you do? Wetin you do? They come dey ask Mr. Peter Obi. Dem see how far. Say na true. say you commit treasonable offense tell us make we know make we hear wetin talk at the come There are other things that need clarification. The Minister of Information, Lai Mohammed, recently called for your arrest, accusing you of treason. Do you see any links between your activities lately and any treasonable offences? Charles is the height of rascality. height of rascality that it was even announced in Washington. I committed a treasonable offense, and I'm in Onitsha. And my minister went to announce it in Washington. This is what I'm talking about. We're not talking about waste in governance here. People don't want to understand. The amount it cost Nigeria for him to go and announce that in Washington can fix, I can tell you, I've been in government, can build a block of six classrooms in a primary school. I'm sure if you go to his village, there's so many places where people have desks or classroom to go to school. And instead of using that money to go and do it, he used that money to go to Washington to announce of treason of somebody who is an only child. Mm. He doesn't need to do that. It is rascality of the highest order. These are the reason why we want a new Nigeria where things will work the way it works in other clime. From there, he went to London, announcing the same thing. Well, I'm in Nigeria. He should have come to see me or invite me and said, This is the offense. How did we, how did we get here? If it did, in fact, happen. Child, it did not happen. Never. He say wetin dey worry Lai Muhammed? Me wey be say you dey accused. say I commit treason. Are they for Nigeria, Are they for nature? for Anambra state. You know, come there come arrest me, you can't go Washington go dey announce am e say that is the height of rascality person dey for nigeria e commit treasonable offence you come go usa from nigeria you carry flight go usa go announce am for that place say person commit offence for nigeria and the person dey for nigeria you no go arrest am you come comot for usa come go london go talk the same thing una see wetin i dey talk minister of information. according to mr peter obi e say di money wey dis guy take enta flight from nigeria go usa enta london He said that same money. Defi carry and build school for a village. That one na Lai Muhammad village. He say if una go Lai Muhammad village, e dey sure say plenty school dey for that place wey be say dem no get desk. That same money, If fit carry and go build school for them, But na lie, e enter flight go USA go dey talk say person commit treasonable offence and the person dey for nature the person no run height of rascality that means say lai muhammed na rascal because if you reason am e no make sense. and na this same person wey be lai mohammed na dem dey call minister of information anytime wey i dey mention im name na laugh dey always come my mind because i still dey wonder i still dey try reason am when person name be lai mohammed una come dey expect dat kain person make e talk truth e no fit talk am. another matter within my front. as dem take the talk am um, say police na your friend but some people know dey hear. The matter will happen for benin kebbi kebbi state Then see some NEPA official. They enter military barrack. Then go cut their light. As then go cut soldier light. Na so soldier provoke. Waka go their headquarter. Go panabit everybody. As they reach there, they no ask any question then just start to dey panic beat everybody. these nepa people be like say dem don dey get liver dem don dey too get liver una no dey tell dem how nepa go get liver enter military barrack go cut light then they say police na your friend if to say na police station then go now go cut light that one dey different you come get mind you get liver you enter military barrack go dey cut light. dem <laughs> say miracle no dey tire jesus. but make una reason am soldier wey fit slap you wey you go forget your destiny na im nepa get liver to enter military barrack go dey cut light if na me be their oga i go reduce those people salary as the matter take happen. Dancy on top Saturday, April 29. Na so the snapper people enter military barrack, go cutlet. They say na so the soldier take they look them. They no talk anything. They just they they look. Nepa cutlet, then go. Later for evening, Naso so army storm their headquarters as them burst enter dem start to dey panabit everybody both the customer wey come there come buy light Then panabit everybody join the people wey dey for the vicinity dey come dey jubilate dem dey jubilate dem say yes dis nepa pipo una don too suffer us now some pipo don suffer una make una feel wetin we dey feel make we see their jubilation na they come sabi say dis nepa dem be enemy of the state enemy of the people be like say nepa no dey like make people dey happy you go just dey dem go cut your light you fit go pay money finish today nepa go come tomorrow come cut your light you come dey ask dem say wetin happen wey una cut my light dem go dey tell you say you never pay money for your bill you come dey wonder the one wey i go pay yesterday na wetin. thank you but if you reason this matter well well e be like say this military people and this nepa people be like say dem dey beef each other be like say that their oga for nepa e fit get one kind kwanta with this military people e come send im boys say make dem go go cut their light but unfortunately you know say when your boss send you message you no get option than to do wetin e do wetin he tell you say make you go do. most at times when your boss don too reason am say this thing be like say if you do am e go backfire na you dey go consent. Consent you make you go do damage control na wetin dis nepa pipo carry enter barrack how you go open eye open eye for dis generation wey be say everybody dey vex even pipo wey no be soldier normally dem dey vex come imagine di way wey be say soldier take dey vex make una dey careful if una go cut light make una dey do background check dey do enquiry shey na soldier. abi na police abi na air force abi na normal civilian as the matter take dey go minister of finance wey be zainab ahmed she say new taxes don enter dem don introduce new taxes on top beer wine, imported vehicles. According to Zainab Ahmed, she said taxes don't enter for some of now. We like to they drink beer, we like to they drink stout dem say seventy-five naira tax don enter am dem say dis year alone dem don dey implement am already seventy-five naira tax dem say by next year wey be twenty twenty-four dem go increase the tax from seventy-five naira to hundred naira dem say even if na beer even if na stout dem say all alcoholic beverages They say no matter if the alcohol dey fermented or not. Once cbc na alcohol five naira tax don enter am by next year dem go skyrocket am Two hundred naira. The other day, if una never forget, these same people then carry another tax enter on top cigarette, on top tobacco. the only thing where these people sabi do na to dey impose tax and no be say the money where they dey collect they dey carry and do any better thing na so so rubbish rubbish dem dey carry money do. later when you go ask them, say where all dis money they enter they go say they no know. matter where they look for here dem say ogun state police they don't reject one million naira bribe from one ritualist wey dem gidi. attend to the matter wey my front then say one 35 year old ritualist wey im name be ifa ifasoji anyangbesan They say this man they don't get am after we be say he and some people, then go kill one babe wey im name be onidamola adeyemi di matter wey happen for ijebu ode 28th of january this year wey we dey so dey see dem gidi the babe after wey dem gidi am dey come kill am. dem say during di arrest na di pipo wey follow dis wey follow dis man ifasoji di pipo wey be all of dem togeda dem kill dis babe wey dem kill am na those one police first catch as police gidi dem dem come dey ask dem dis babe wetin una take am do wen those one come dey talk. dem say na kill dem kill am dem soya ya where di body dey by the time wey be say dem go carry the body show police dem don comot the head comot the hand comot the two leg dem come dismantle the babe body. police come dey ask dem we don see the head we don see the breast we see the two hand we see every other part oya oh yeah, where the two legs dey those one come dey confess dem say na soji buy the two legs e wan carry am do ritual money ritual dem say no wahala dem start to dey investigate later later dem gidi soji. wen dem come catch am e come comot one million naira e wan take bribe police police say na lie we do not take bribes we no dey collect bribe today today today wey we catch you your matter don finish. you wey be say you no get power to create human being still yet you dey kill human being wey you no fit create some pipo sha dey wey be say dem no get conscience di conscience wey dem get dem don kill am don tey. how you go dey you go carry human being wey be like you you go say you kill am you come kill am finish cut am into pieces like say you dey buy suya for aboki hand. before i go dey enter the next story wey dey my front i wan go sell market. drink water at the come. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. Yeah, more cool. More, more music. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big. ghana talks radio a ɛwɔ uk aberɛkyimmaa mu ɛna afei ɔman ghana mu ha ɛde sound system mekyerɛ spinning machine papapa a afiri amanane aba bɛgu ɔman ghana mu ha ɛti sɛ woyɛ ayie woyɛ engagement woyɛ wedding woyɛ birthday party political parties a moyɛ rally sɛ moyɛ asɔre a moyɛ crusade sɛ wobɔ carnival or any kind of event na wopɛ spinning machine papapa ɛboa sound no mu ɛdɛ deɛ a ɛneɛ mekamfo gtr sounds ɛde ɛma wo yɛwɔ live band nso a woto nsa ɛde frɛ yɛn a yɛbɛtumi aba bɛboa ama wo dwumadi a wowodie no nso atumi ayɛ kama paa yɛwɔ nkran pumpuni mantam wɔ anyaa apɔnkye hotel ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛbutuo wodea ne sɛ wobɛfrɛ mpanifoɔ ɛwɔ 0546 960510 gtr sounds ɛmu wɔ dɛ angaza <laughs> Ghana Talks Radio in a mix. In a mix. The best music in the world. The best. Best music. My favorite station. Ghana Talks Radio. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live. don't walk a go, I don't walk a come. Na Niger rendezvous still be this on Top Ghana Talks Radio. If you no follow us, start we don talk about plenty tori already but no worry other tori still dey if you wan lis ten back on this episode and every other episode of naija rendezvous you fit download our app wey be ghana talks radio any phone wey you get no worry we dey for you even on top your television download our app make you dey watch us live and direct. You fit come go our website wey be ghanatalksradio.com. Every episode of Niger Rendezvous e dey available for that site and every other episode of every other show wey we get for this side. no forget say e suppose make sense or e go make sense make you follow us on all social media platforms at ghana talks radio at least once you follow us you go dey sabi when we dey run things you go dey do the follow up back to back as we dey drop am you go dey get am. another matter wey dey my front dem say some nigerians wey enta flight from uyo to lagos dem never enta lagos na so di plane wey dem dey inside plane start to dey misbehave on top say weather no good breeze start to dey blow you know those kind breeze wey be say you go start to dey suspect say na your village people be that breeze wey no blow when you dey for airport breeze wey no blow when you dey for your papa house you go enter plane breeze come start to dey blow my brother which kind yeye breeze be that according to the video wey we see come see nigerians see as dem dey pray dem dey fire prayer on top wetin make we see am as dey come. Papa, you don't have to do this nobody wan die but una wan go heaven how una wan take go if una never ready to die una wey dey say heaven sweet heaven sweet oya oh make una dey go una say una no wan die make una pick one side some people wey be say dem no dey go church e sure me die say at least fifty percent of those people wey dey on top that flight dem no dey go church but you see when matter enter life and death my brother you go pick one side na that time you go remember say baba god dey you come dey fire prayer even some prayer points wey you never pray before you go start to dey speak am make e no surprise you say some pipo fit dey wey be say dem no be born again but when matter enter like this, dem go start to dey speak in tongues ah ah. but the koko be say as we dey waka comot where we dey waka enter safely plenty people dey underestimate am some people feel say na normal e no dey normal because no be everybody wey comot safely dey waka come back safely we suppose dey thank baba god once you sleep for night when you wake up the following day in one piece you suppose dey thank baba god because no other person dey apart from baba god. as dem dey say some pipo dey japa some pipo dey japa nollywood actor wey be link edochie i know say plenty pipo no sabi am na pete edochie pikin and im broda na im be yul edochie although e still get some oda broda too We're there for industry but this particular matter link edoche come the explain If they talk waiting happen We be say this japa fever If they worry everybody make we hear waiting talk at the come. you know i've come to this realization that a nation that fails to place value on the lives of its citizens in all honesty they shouldn't expect anything, I'm doing little or nothing from their leaders. Typical example when you take a look at an American passport, on that first page, the first two things you're likely going to see is the bearer of this passport is an American citizen, number one. Number two, for the loss of this one life, America will go to war. Clearly. Now take a look at our passport. To whom it may concern. Child, Who did this to us? No wonder the Japa fever has hit everybody. May God help us. Una get passport. na once una carry nigerian passport una carry am reach any border immigration come collect the passport come look am come see say na green you come look una face maybe normal interview wey suppose last for like two minutes once e be say your passport na green dem fit dey interview you for two hours on top waiting. The people wey still dey shame us pass na still dis politicians our government wey suppose dey give us better colour better image better reputation but na lie na dem still dey spoil am and if you check am well well most of those politicians denge houses for other countries We be say if nigeria collapse today nothing go do them. the money where they don't thief already It e go dey enough for this their present generation and the next that one be say at all at all if everything spoil give everybody you see those people those few people nothing go do them and wetin dey vex me pass na to say the natural resources all the resources wey nigeria get na just a few dey control am dey enjoy am. the money no dey circulate the national cake e no dey circulate when poor man commit crime na poor man go suffer die but when rich man commit crime dem go tell am say make e pay fine e be like one man wey thief two billion dem come carry am go court when court go judge the matter Court say make dem jail am for ten years with the option of paying two million naira bribe fine you wey be say you thief two billion dey come say make you pay two million as per fine so when you comot two million inside the two billion you still get billion over almost two billion nine you still get wey you go take flench but once e reach poor man turn poor man wey go thief pepper dem fit say make dem go hang am Another matter with my front. Media personality Nedu. Now every day this guy they enter matter. Every single week, back to back. According to Nedu, he say me Baba God, where they for heaven, make it bless side chicks. According to Mr. Nedu, he said na side chick nine dey help men, nine dey cool their temper. As per say most of these men, their wife too dey wahala them, but the side chick wey dey for outside, He they cool their temper. thank you make we hear wetin talk at the come. God bless every side chick out there because side chicks they give peace to men. Peace to who? The man. To the man. <laughs> and the tension when the family they deal with unko. no sometime before the man reach house he go bring side chick place. relax cool off cool off. cool off so when wow. he reach house everyone dey shout hey mpankechi kebe where did you go because of say he don yawn. Mm, you take it. Relax, no. relax. Relax. relax. Wahala be like side chick. Later, we go still dey see side chicken, side hen. Everybody can't dey for side. Who come dey for front? Nobody want dey for front. but some people go still argue dem go say na side chick na im dey spoil some people marriage and you see these side chicks some of dem go dey tell you say na dis married men na im dey give dem peace of mind so di koko be say everybody dey look for peace of mind both di side chick and di side hen side chick go dey tell you say na married man those ones no dey wahala you married men those ones dem get money already and dem no wan make their marriage scatter so because of that dem no go too wahala you dem go dey give you anything wey you want this same side chick go dey tell you say these single guys most of them then they broke. And na then the wahala you pass. Single guy we go give you 1k, He go use that 1k comot 100k from your body. Now Na wetin some people they argue with that. But the kogo be say you wey be say you dey spoil another person marriage, you come marry you come dey pray to the same baba god say make your own marriage make e dey peaceful ah ah e get something wey be say for literature dem dey call am poetic justice. last last na wetin dey happen to some people wey be say dem for don do something later later dem come collect in the same proportion of the thing wey dem dish out dem come collect am back. this side chick matter side chick this one side chick that one the latest information wey burst enter market soso soberekon e say make i tell una say dis men dey don get new tactic wey dem dey use you know say when you catch thief today the same thief if e go rob you tomorrow e no go carry the same tactic wey e take rob yesterday e no go carry the same come again na another tactic except na the one wey no get sense. according to soso soberekon e say make una dey careful una wey be wife wey be women wey get husband come get children He say make una dey careful. According to Mr. Soso, he say the new pattern wey these men dey do, dem go carry their side chick come employ am as private tutor for una children. The man wey be say e dey knack the babe for outside, you come employ am as private lesson teacher give una children. You come dey enter your house with free ticket he con the call on married women He say make una dey awake make una dey at alert He say any woman wey be say una husband carry come say na private teacher private tutor He say make una dey checkmate am make una dey investigate am make una dey probe those people. wetin we no go see on top dis side chick matter anywhere wey you look side chick even some women wey get husband for house dey sef dem be side chick to another man wey get wife everybody con dey confused everybody con dey knack everybody. former BB Niger star Webi Ike. Unasabi Ike. Ikechukwu Onyema. If na sabi am that year, im bin date one babe, fellow BB Naija housemate wey be Mercy Eke. Some pipo dey mistake am when you call ike dem not to sabi the difference between ike and eke It' dey different even the spelling no be the same. according to ike he said the time wey be say the dating babe e say na so different men dey come meet am dey tell am say i don knack your babe. e say no be one guy no be two no be three anywhere wey you go different men go dey tell am say you see dat your babe i don knack am i don knack am make we hear wetin talk sef i dey come. you more You have been in a relationship before, yeah, and yeah. then you walked public and private, publicly and, and private, public and, and, private. Girl, and the guy walked up to you and said, "This your girlfriend, don't fuck her." More than once. I beat up like two guys. Then when one was the chairman. I can't touch him. I said, Daddy, don't worry. oh, <laughs> I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed it. You start getting unsolicited opinion left and right. That's why they will tell you that, oh, that your babe, she's not this, that keep the I swear. Shut up. They'll be like, you don't, you business. love her. You love her. You love when she does doggy. Like what she do. <laughs> I'd be like, I'd be like, I'd be like, I'd like, Baba, she did that with you too. Ah, she bad though, no worries. Yeah. You have lots of mouths in your relationship. I swear. You have lots of people. Yeah, so. <laughs> like Buckles? Did yes, she No, but oh, no, she that no, no, no, no, they do, they do. If she didn't do it, she don't like you like that. She did it to me. She didn't, she didn't like you. That's why she didn't do it. But that's wait, her personal life and her business. Oh, exactly, exactly. exactly. We used to sleep with each other. That's what they're saying. Now, where would they tell you now? make una dey live jeje. no be say you go go rubbish yourself finish you come meet another partner wey don ready to settle you come dey tell am say my past does not matter let the past remain in the past past kill you there na lie you see that past na there we go start from some people dey talk am say past no matter but if you reason am if you no sabi the past how you wan take arrange the present go enter the future you gats sabi the antecedent you suppose know the matter from the foundation. the one wey dey pain guy pass na when you catch one kind better babe wey be say the babe sef you never knack am you still dey package am you still dey run the level another guy come meet you come dey tell you say that your babe i don knack am and the same babe wey be say you still dey package you never even see the iron gate of life talk more say you enter one wey fit come vex you pass na to say the guy wey come tell you say he don knack your babe the guy no reach you guy wey be say normally he no fit follow you talk anyhow but because of the babe wey you carry he come dey disrespect you na that one dey pain guy pass but no be by gender say na man you be abi na woman you be make una dey live better life because that life wey una dey live now dem go dey tell you you go say make una leave me i'm living my life the way i want my brother my sister when the kasala go backfire e fit be say the person wey no follow you enjoy that life wey no follow you live waywardly the person go come follow you dey suffer am e no make sense. especially this generation this generation wey we get this generation no normal at all dem no normal before before the things wey normal today no normal the things wey come normal before now e don become abnormality the other day. we dey talk about one nollywood actress wey some people dey talk say na virgin she come comot say why you go dey talk say i be virgin she say wetin happen When you go dey give me that kind rubbish title me wey be say i dey knack back to back you can't dey call me virgin and that same lady she never marry she can't dey talk am with full chest say at the knack back to back but before before once you open mouth talk say you no be virgin and you never marry your own don finish but nowadays even some people wey still be virgin dem dey hide am because dem dey fear say some people go start to dey discriminate dem even some men nowadays dem go dey tell you say dem no fit marry virgin ah ah where dis world dey go some people go say na end time we dey na here go dey finish matter today on top naija rendezvous the next time wey go dey come your way na be this saturday wey dey come from twelve to one thirty pm. Follow us on all social media platforms at Ghana Talks Radio. Download our app. Share na iPhone you get, abi na Android, any kind version where you get. No worry. Download our app. We there for you. my name be Cousin Legendary. As I go so, I go to live now with one kind correct song. Where be emergency? The bunch. GhanaTalksRadio.com. Listen live. Listen live. Listen live. I love, I love, love, love. We love your station. It's great. Listen here. Listen here. Listen here. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. I told you before. Bakali, listen. Achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, achoo, I'm the band. Huh, huh. Bouge. Move it. Baby, tell me what's your name. Tell me what's your number. Is it me or something else? Cause your back I seen that thunder driving me insane. You mess with my medulla, and I am going to let you go in vain. And when I catch you now forever, oh, emergency, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming. through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming. Bamba, rubu, rubu, rubu, rabu. Pampa Baby, tell me what to do. Yeah, yeah, yeah. Been here since to do. Yeah, yeah. Now I'm looking all confused. Yeah, yeah. yeah. emergency, emergency. You never see me coming through. Emergency, emergency. You never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Bamba robo, robo robo rabo. Bamba robo, robo robo rabo rabo. Bamba robo. floor, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Emergency, emergency, you never see me coming through. Baby, come to the floor. Baby, come to the floor. Baby, show girl from my yard, they get big, big back away, they make me feel amazing, girl. I guess one way they give me things I need. Uh, I guess one way they make me feel nice. She slow, that's if to leave, I'm girl. I guess one way one give me keys I need. Uh, my bedroom is final. We see baby Baba now. I get well designer. Everything way I give, I'm final. Yeah, yeah. I know like Walla. But we see baby bye bye now. Say my do is final. When it drop, everybody know they tired. All of the girls go do anything for my love. All of the boys go do anything for the money. Then they dance to my music, then they show me love. Girls wanna touch, wanna love, they want the you love. say I got one life, make I leave, I'm see I don't try. Us hustle for street and no life. Now see me, I done the job life. Yeah. Yeah. But my do is final. The girls they like wear designer now. Easy baby, keep the beat, I tire. When the girl drop for club is final. Oh, oh. My girl, they make me lose my mind. Eh. I give her what she needs. My girl, they make me lose my mind. Eh. Another girl, another see. Mama Gbedu is final. Easy baby, baba now. My girl, we're designer. Everything way I give, I'm final. Yeah, yeah. I know like Walla. But we see baby, baba now. Say my Gbedu when it drop, everybody know they tired. The key to my beamer. I say, who am I? The girl them sugar. Call me the girl them sugar. No one bother. Number one, no one bother. Say, who's got the key to my limo? I say, who am I? The girl them dada. Call me the girl them dada. I run everything done dada. Hey. Come on, do is final. We the baby Baba now. My girl wear designer. Everything way I give, I'm final. Yeah, I know like Walla, but we see baby Baba now. Say my God do is final. When it drop, everybody know they tired. Yeah. DanaTalksRadio.com. Listen live. Listen live. Listen live. I love, love, love, We love your station. It's great. Listen here. Listen here. Listen here. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio.